my people, now know say some people still even dey daft They still dey very very blind upon no na na me i con know wetin dem dey do say na this one is a pure This one no be jealousy again This is wickedness and if you see these people wen e dey come come come dey talk all these things wey e no get head if you see as dem be sometimes when i go go look eh go check say dis one ah eh queen na gold digger na hin go find oni of ife na hin go toast oni of ife <laughs> god my pipo <laughs> una say una go don find me tire <laughs> i tell una yesterday say my body get as e be i just dey i go see doctor i don i con dey relax so i for kuku relax kpatakpata o say say eh, tomorrow na i go come torchlight this thing but i no fit because of the thing kind things wey dey comot for people the kind things wey we just dey hear when dey waka dey come for us when we dey hear for palace everything wey we dey hear for everywhere my people no be small thing as you think say the thing dey comot na so mug dey come i never see this kind thing before even you if you come out come if come talk say ah pregnancy o of uh, this you know, Queen Naomi don get pregnancy for any oba oba uh, wetin we name oba akit akitorote or whatever say Queen Naomi no e no get pregnancy for am dem come dey call you liar dey call person liar abeg make una dey watch video before na they put comment you understand so people pipo wey not watch video and you con write comment me and you be mumu Now you be mumu now. you no just write that one is na really illiterate i don't know what they are call am That one na real foolishness because you no go watch video you just dey write comment do you con dey hear you use title you dey con write comment you understand me and um my correct people, why can't you? Bose Corners TV. If today is your first time when you get the post, I beg subscribe to my channel make you leave comment, make you hit the notification bell make you put am on so that anytime wen i they bring just eh, the come i go dey see Now Na about royal home them. Now they dey talk about and eh, sweet gist, celebrity gist for when i jack i go put am on my channel you understand not no to my people say if you not like if you walk up pass no it's not to say you must watch person you know not come the right come if you not like am just go walk up pass because of say you get hatred for queen naomi then you can't come They talk anyhow come the right waiting no get head when her pass don't pass for go go na now you don't, you know the meaning of our past don't pass wagogo many you know say many of una dey very happy all those one when be think say be before una dey say ah my wife naomi They marry kabiyesi go they dance on social media e go they do this one why e go dance why they dey do model why they do this one prophetess why e no see am say e with im husband why you no see am say dem go quarrel why you no see am say dem go quarrel eh as your husband wan marry maryam because e no marry am before na im come pack comot eh tete una just dey write if i look una profile wetin una dey write pipo wey go dey write jangos eh i just look una profile eh di kind poverty wey dey write letter follow una no be small tin i just say hmm, This is a pity say queen una just dey pray say make una be like queen naomi wen be say una no go ever fit be like queen naomi una no go even fit born pikin wen be like queen naomi you understand so all those things wey una come dey talk right now una don talk am e don pass the time wey dem take talk am na queen naomi make una sef born pikin make the pikin go marry oni of ife you understand shebi una don plan am plan am plan am make una me get problem with the husband una come true true problem come but god solve the problem so for una own present queen naomi and oni of ife dem go love so they till death do their part old age o oh, one hundred and twenty na dem go rich together born children their children go get grandchildren you understand me so my correct people, whether Oni of if you like, you go dey write am. Oni of Ife get pikin before. E no get pikin before. E get male children. E get twins children. Before, na your thorough be that one. You understand? Na your problem be that one. The day when Kabiyesi go carry children come and come introduce am to us. na that day na we go know say true true e get male children as far as we are concerned the only male children wey we see wey Kabiyesi get na him be Tadeni Prince Tadenikawo na we see as he male children and Kabiyesi talk am say see his son the son when he born for you understand when God give am he talk as people take laugh and tire you understand and I mean I know I was I'm aware how they take mock am well well before God come give am that pikin so as una take dey bring di whole the whole wahala dey come na god na him dey help una you understand god dey help una dey dey help queen emi dey scatter every plan wey una plan okay now see since how many years now months e don reach how many september shebi na dis august now abi dis september abi october na im dey na time all dis time olori na dem marry kabiyesi no one na only mariam e dis e no stay you understand di ivf wey mariam do e no stay three good times e say no dey do again say e too e too pain and di person marry thing. husband wetin you dey wait for no be your wife you dey wait -huh. if you marry husband you go dey wait make you born pikin na wetin we africa no be only africa at least you go born one okay see ashley Now ashley and oni of ife they don't sanction they get serious problem When be say ashley don't come out for eh, you know they dey since when wen come out, video when ashley do not be today e do am make na see am na remember that cloth eh, That cloth when he wears so when they dey call oni of ife say my e husband i i was shocked when i saw that. <clears throat> video wen e take dey hail caviarcy of recent shebi una they hear me so all of now when they come and come they right waiting don get head concerning queen ami say queen ami don tey e don tey wen e meet oni on ife e don't tey when eh, queen ami come come from back door na he go approach caviarcy say he love caviarcy you understand so una una una When wen be say una no love kabiyesi na wetin come be una own you understand na wetin come be una own you don tey when e love kabiyesi you understand so my correct people, anytin wey una like o queen naomi go marry for back door e marry good e go marry kabiyesi e no marry kabiyesi person thing dem no dey collect am for im hand person own oh, na im be im own oh, no matter how una put eye reach whether the devil like it or not if you like o oh, you shout shout shout shout shout e god e god wetin god go dey expose all of una one by one e go dey expose una any plan wey una dey plan e go dey expose una one by one no man nobody wan dey put sugar for im mouth wen dem go say e go talk say e no want sugar say na bitter kola na im want so no be queen army make those pipo wey e dey frustrated no be queen army cause am for dem na wetin dem use their hand cause becos na dem dey find fame as dem see say queen army and oni of ife The way wey dem take dey sit down wen dem go dey laugh kyo kyo kyo dey smile dey look inside each other eyes na the thing come motivate them. They come like am well well na they come dey do am dey use money dey buy love dey do do or die if na me be una make una enter house make shame dey catch una you understand make shame dey catch una make una go enter house pray for forgiveness if husband house no let una stay make una waka no be by force to stay husband house make una waka comot becos if not na so one by one shame go dey catch una shame of show of dis grace una begin dey receive am you understand me. so my pipo kabezi eh, <clears throat> don talk and e don talk am so nothing can stop kabiyesi and queen ami together you understand all di whole children wey dey dis life. if i finish you, oh, this video finish if you like you carry yourself come match you go the you go the buy yourself in one corner na you sabi me i don't talk my own nobody can stalk avc and queen naomi together i don't talk and finish anything when they happen now because of say Kunami and Kunami naomi and oni of ife now because of togetherness when they did togetherness i know wetin dey happen you understand i know wetin They happen everywhere They shake all of them that they cry my people. i don't like to now na so tears now that they share dem no they happy everywhere while wahala day, everywhere so so while na night dey there so my correct people. and those people when go dey tell me say make i bring evidence come bring evidence Share. i know. I no invite now for my channel you understand make una go open una own channel so make una dey find evidence and proof dey go and eh, people wey e dey obure like person like oburewa now wey e be say she don dey eh, i no know as i take don dey mean eh, i no know as i take speak am because i no wan make i use english because of youtube youtube policy na make i no go use um, english so my correct people, since how many years now five years you understand since how many years now When queen Ami and uh, her husband only queen Ami wen e be say he with his husband dey last dey last for there for palace no any other woman with queen Naomi compared to her you understand i'm not talking i'm just talking about the one wey dem dey wey dem i don't know what i take talk am wey dem gather marry o na i dey talk about the one guy that marry so my people, e get one person when he come here He say naomi is He say they call naomi second hand <laughs> He say naomi na second hand now you <laughs> understand ah so if all these people sef all these um <laughs> all these Mary and people you understand all these Mary and people or care people wey come say they call Queen say Queen Amina na second hand He say and uh, her team man the the. dey smell you see am so my correct pipo if you call queen naomi second hand e become second hand for her husband no be anoda man anoda man no come carry queen naomi make am second hand na kabiyesi oni of ife because if men were god una no go allow queen naomi to marry kabiyesi because man no be god you understand That is why it happened. and god come say na queen amina e go first born a male child for caviarcy for ife land na im make queen naomi come born male child for caviarcy so the thing they pay all of una now very painful because i don't know why una no wan see person stay in your marriage and if una get picking, if na man woman na they dey write all dis one and if una get picking na so una pikin dem no go let dem take stay marriage na so e be you understand Kunami naomi is e second hand but na only of ife na im e make am to be second hand Kunami no be second hand before e marry caviesi na caviesi na im e visit be the first person wen e go visit there because she is a child of god everybody na children of god o oh. but special child of god na im queen be so my people, thank god say our people, eh and they like the way when they see they give them for here say she be na king na im make queen naomi second hand and old mama kokoba when he turn wife why she leave na im make her na im give her give her affection. that is the reason why she leave for them. Hey, I don't hear another one, no. Hmm. I don't hear another one, my correct people. Me, I never hear this one before. Now they hear. Hmm. This one too much, yo. Oh. It's too much for me alone. I no go, I no go re repeat them again. So, my people, Igbaro give you her, give her. That is the reason why she left the palace for them. Hmm. oh no beautiful and queen naomi di tear rubber hence Ooni is having sleepless night yes it's true our Kabiyesi dey really get sleepless night for concerning Queen Naomi you understand very soon una go see am another another dis thing you go see am dem go announce am you understand me my people. una go see very soon thank god say queen ami now e don e school e don finish They go i believe say i don't know that she wan do ma her masters before they go her master no dey hard na private university na she dey go you understand and thank god she don round up i know say queen naomi she go do her master becos she too clever so na in dis one come talk say hmm only oh, make queen naomi second hand yes na true na im make am second hand becos na only of ife na she born for to say she not born for only of ife she no go be second hand she no go be second hand only of ife na im dis her na im make her na im open everything so na im make am she come turn to second hand if not she no go be my people. so my correct people. so if una see the truth make una dey talk the truth about everything make una talk the truth about the things about good things The only thing wey dey make me dey happy now na union fit fail and queen naomi you understand When wen e don regade so when he want make people get roip becos den na hypertension don hold people well well no be small mary herself hypertension don hold her because of say now now she no know the side when she did because of say queen naomi don show you understand queen naomi need to stand strong you see am ah, the bible say thief cometh to steal and kill and destroy but god has come to destroy the wicked of the devil for her sake she should not look at their intimidating god is on her side the right decision is to go back to Oni. thank you una thank you my sister of course That is the right decision When she don't take the the say the prophecy is burning queen naomi enemy congratulations e dey burn dem no be small na make they come dey come here dey curse person I can't come here dey curse person congratulations to our beautiful queen naomi and almighty god will bless her marriage in jesus name amen see am ah, almighty god go bless queen naomi marriage and uh, queen naomi the woman enough of the queen what wetin una wish uh, queen naomi na una go receive if you wish queen naomi evil evil go go for you if you wish queen naomi good thing good thing go come for you all we know whether prophecy or not prophecy queen naomi shilekola is blessed is blessed by the mighty God and she deserves every good thing from him. God has God bless the Arodua and bless Oni or uh, Onirisa